Hello, my finger. gbẹ́sẹ̀ ìdísẹ́ lọ́fíìdẹ́ o oya oya gbẹ́sẹ̀ gbẹ́sẹ̀ gbẹ́sẹ̀ gbẹ́sẹ̀ I love you the way you do oya oya gbẹ́sẹ̀ gbẹ́sẹ̀ for me. watching. my apartment. Mm-hmm. Yeah. Just make yourself comfortable. Oh, are you, are you okay sitting there? You want to sit here? I'm okay. Yeah. Wow. Ah. Okay. How are you? It's like you go to space when you see What, what are you saying? See, I never cash out when you say money no day. Hey, now, now, what's not the talk now? You buy and wait that time money day now. Money still day but you know they, you know they, you know they perfect no mm, i get that before now. property. why you talk like this you dey do this thing wey dey wey dey make me vex ah what what's no, that what's that. you they soon take this serious joke no they dey your side. Uh -uh. Um, babe, mm -hmm. there's something I, I want to talk to you about. Okay. What could it be? Can I trust you? Wait, you mean all this while we've been together, you don't trust me? Baby, I trust you now, but trust they different now. Trust they and trust where money con dey concerned dey. Oh, money? Mm. Uh, look, when it comes to money issues, I'm one of the persons you can trust. I believe this grammar where they speak first. You know, see my male no well. Yeah. Mm, so they try save up for her surgery. Okay. Mm, so I, I don't know if you go fit help me. I want save small money for your hand at least next week. Make I for pay her hospital bills. Mm. Uh, okay. yeah, <clears throat> eh, no, no problem. You can you can bring it. Don't worry. You can, you can trust me on that. I know they trust person my money reach you, but I just want trust you why dey talk like if i if my money miss we go fight oh. I no dey look love wey money reach oh! so if i can if i can put up something like this how much is your money that i can keep for you. no dey do that thing abeg don't worry just bring the money i will keep it for you. you sure. of course i can. baby if i no see my money you go fight na oh. i no dey joke wey money dey you know na. it's okay it's okay uh, trust me i can even add it up how, much do they need for this one. <coughs> God reign. Babe, what's up now? I do? How far? you Just a flames, Just the shine. shine for me. As they shine. Mm. What's this so punk? Where you go now? Nah, some I go buy one or two. Oh. Mm. Uh, ah, some I go buy one or two go. I no concern and I think I may come back now. Mm. Hope you enjoy this place. Oh. Is that okay, Sha? This place is okay. You sure? Is that okay? No, ma. Mm. Oh, babe, this place, my Marama. This place is very, very fine. It's very fine. go dey fine for your eye na because you just come na no say you go dey fine but gas dey give you orientation o dey give you one or two because hmm, if you no shine eye for this place they go just ride you o no say your skin still fresh they go dey look you say this thing i just dey tell you. like seriously so i hope say customers dey understand better customers wey go you ah, know. customers dey normally now but i just dey tell you say we dey fight for here o. Oh. -hmm. with mm-hmm. yes now you, uh -uh. you don't know say this one just be like face me i face you my own be say no carry your own near where my customers dey o. Oh. Hmm. i need to sit down safe make we talk this thing well. Uh uh-huh. i dey hear you. i say no near my customer dey ask me. <laughs> <laughs> i wan ask you something o oh, babe no mm-hmm. babe what of if your customers come like me you know say you understand <laughs> eh abeg this one na god i take beg you because when you go dey beg me when we go dey dig aram i no go hear o oh. abeg leave my customer jejejeje for me you know say as you fresh you still fresh like this everybody go dey chook eye for where you dey i know i know i fit just give you one or two o oh, as per if you be first time come comer but e get some of my particular customers even if they come find me abeg tell them make they call me for food if i no you. abeg o oh, i dey tell you now. Mm -hmm. they go die for one garri you kpanu change change the you chop beans leaf garri no dey no dey eat garri every time just chop if you chop beans you chop rice chop chop this one no dey chop one food at particular time no say maybe you know you know understand. i no know i no know e no reach like that o oh. ask dem for here i no dey play wey my money reach o oh. mm. i just dey tell you now oh, because if e go come now e no go be laughing matter again uh-huh. Uh-huh. another thing abeg see this bed you see the way this my bed i dey manage am so like this we go divide am maybe we go uh-huh. from that place now wey you dey now we go divide am this side go be your side because of when you go carry customer i no go wan make i come now i wan like that now i go dey smell come for my side o i no go wan like am i go dey smell dis thing make una just dey dis side dey do una thing if my bed spoil you go buy another one for me. uh-uh babe you know say if i get the money understand i go still buy another bed put most of the thing come you know come sweet you know come sweet me well no be say I go still do am well but later later if i get money i go still buy bed. I ashawo know dey love you. Oh i don't know wetin you dey do asawo no dey love o abeg e get one yeye boy wey dey call him come find me na my boyfriend o this one don dey do face like this thing na my boyfriend o abeg if him come now come dey look you comot body because this one i no go even look am say this thing you fit dey sleep na make i pour you acid because him dey spend i dey see small small money for him hand at least To make you leave that one that one na no go i fit give you other people but you see that particular one na my boyfriend and my bobo and i really really like that one so no even put eye for that one you don hear. <laughs> ah babe wait o oh. asawo dey love you don dey love no tell me say you don dey fall in love o oh. no come no come become mugu. you see asawo for my forehead. Um, babe i no see but asawo dey love you use um, your you know use your sense. my dear we go go find cement now we go just use am separate this place abeg if you know say that one go cause fight me i no like wahala o. babe how the how, how the small place wan take enter us na when the maybe when the thing don dey sweet us you understand maybe you know na babe. <laughs> i don hear sha no sha dirty my own part na my own. my baby my baby. my baby my baby whether dey shine eye for dis place if not dem go dey Juicy. My first one. Juicy baby. Don't forget come tomorrow as you promised me. See, once my said to me my seven years serve wey i don serve tomorrow they go say to me you see the money i just come and come lavish am on you i will spend it on you. i trust you na i trust you now. eh i trust you. listen now why i love you you be my main customer all those other ones dem be old testament Now you i love you you know na. Eh? hope say say because the money dey involved now become your first customer leave that thing jare hmm? i don warn you before ah ah how you dey talk like this now you sef you even suppose know say your gbola i dey enjoy e dey sweet me well well now. choo. Uh-uh. why you dey talk like that. wait you mean say you dey enjoy sit down. Uh-uh. see want to set me tomorrow eh? mm. baby the money and your money. Mm. my money and your money. i trust you i trust you. No. Ew. yeah, Bye bye. My money? Now you get that. My money? Don't forget to. Now you get that. What is this? This one is a front face because you see me. Ah. na she squeeze face come meet me now i say make i squeeze face too. abeg eh, i just need urgent two care now abeg the girls' body dey do me abeg. i no understand angela shey na because say you see me carry day break abi which kind see finish come be that one. no be like that na calm down i just need that money as in urgent. i i no get abeg i no get. you shame me if i do you like that. i no get na. no wait na you go feel bad abi you no go feel bad. abeg shey tomorrow if you want ask me if i no give me no Come on, go find my boss customer that will come today. Mm. Hey babe, what's up? What of that your guy Felix? You don't say what say am o. Hope all is well. Ah, yes o. All is well. he was supposed to come around today o oh, because he gets more cash We are just wan keep am make e. Mm. small cash eh. you dey hold am you owe am money i no owe am na him dey help me save jare i dey give am make him dey help me save eh? Yeah. yeah him dey help you save hmm. hmm babe hope say you trust dat guy very well felix my bobo I no trust am. I trust am with my kpekus. <laughs> I'm telling you, <laughs> cause men are not to be trusted. No be for where my guy dey o. Oh. I trust am and I love am so much. I love my guy. Hey, <laughs> hey. I no understand. Hi, which kind girl be this? You love am? Babe, Ashawo no dey love o. Make e no dey inside water soap enter your eye. wey no talk say no tell you. ah ah this one wey you don't dey talk like this hope say no dey enter your eye if e dey enter your eye I better close them. Hey, I, I know say my bobo better pass I than yours. I trust you now. True? I trust you. Ah, ah, you the one. You <laughs> no, I trust jail. you. Ah, you my friend. trust me, Abi. Lucy, Lucy. Wetin I dey hear? Wetin you hear? later tell me say you want to save money for your guy hand uh -huh. babe why not save in the bank you know that guy cannot be trusted Now why you wan def me be this beg, I beg. first of all my is get bars number one number two i trust my guy e no be like all those other guys so make not try rest for my matter I beg. lucy lucy how many times did i call you Hmm. huh? I hope so. He's trusted. I hope so. Mm, Mrs. Hope, thank you.